hi guys welcome back to mama soj vlog how you guys doing if you are new here you are welcome and if you are returning subscriber god bless you as you always come back to watch my video my people but they don't come outside though hey e say pipo wey be say that they tok say They know tinubu dem no tinubu reach in e tinubu Where, where, my people? say in know tinubu Where, where? hmm now bodidi let us to understand say e don know tinubu from na im own dem gada grow together. now dem go once dem eh, gada grow together, my people. say e know tinubu right from im childhood eh, Childhood. Now e don know tinubu and tinubu now e say for tinubu to come outside to talk say e wan become president for Twenty twenty three, he say tinubu na joke like tinubu dey joke he say na joke o oh. he say tinubu never manage the resource of lagos state finish He wan come become a whole president of nigeria He say e no possible make tinubu go drink water on top of the world money wey he get instead of make tinubu come start to dey pursue president matter say he wan become president He say tinubu get a lot of we get a lot of uh, southwest people where they qualify to be to where they will be president if southwest say that true to say southwest that they are turn to become president for 2023 he said it will be shameful and disgrace to the southwest people for them to decide to talk say na like they want choose for 2023 he said if they tell them say the southwest people need to wake up May they open their eyes. May they not suffer for another eight years. Because eight years is not a joke. And again, he said, in the very shock, say Tinubu fit come outside to talk say he wan run for president for 2023 and a, lot of southwest decided to come outside say they wan support him. and now they, they talk say the southwest now no see anybody drop the way the body take claim o oh, eh, eh na the picture na on the see for the screen so he say southwest people tossing the one wan bring person come outside say na southwest turn a southwest turn if na southwest turn I go see carry person wey be say many southwest day. wey be say dem eh, no too old like tinubu and wey be say they don't work so hard for dat eh, lagos dear. why be say na tinubu wey be say e mismanage lagos resource and use all of them for for north people finish now. The same thing na the southwest people, they run they follow so they wan come go vote for now he said for this dis eh, 2023 election say may the southwest may they not make another mistake e say becos tinubu now im bring oga buhari come wey we say the southwest wey they suffer for complete almost eight years now my people Now next year now e go complete the eight years oga bubu don complete seven years this year now so now the southwest wants to go another suffer again because tinubu dey let us understand say he won't continue from where oga bubu stop say the where he for stop say he still dey talk talk even when he go visit buhari dey let us dey understand say tinubu don't work eh, say eh, oga eh, buhari don't work Oh, say He buy train put for road even some of the children wey dem say eh, buhari buy for eh, china those train, na they dey for road no one burn day before yesterday so i mean like yesterday they say one burn When we say the video go viral all over social media so my people, i go like make make i read for now but they talk about tinubu and the southwest people when they talk say tinubu is joking abi na dream like tinubu dey wey tinubu go come outside the court talk say he wan go for president for 2023 he say he must be a he must be joking say tinubu dey joke say he no serious about am say he never still believe say tinubu wan become president because he say many people wey dey surround themselves with tinubu many of them go later do wetin betray tinubu He say he no believe say the lord's people can even Eh, trust tinubu to talk say they wan put tinubu for that position make they give her ticket for 2023 He say no possible say if di time reach all the people wey dey clap for tinubu they go still turn back against the same tinubu so my people, make i read wetin eh, tinubu dis eh, tinubu old friend tok o oh, becos e tok say dem don know tinubu for long time from childhood and again he say eh, the way he take low Tinubu a lot of people will be say today that they follow Tinubu for back they no low Tinubu People Democratic Party Chief Bode has described the presidential ambition of all progressive Congress leader Ash Asiwaju Bola Tinubu as a huge joke This so-called ambition must be a huge joke. The presidency of Nigeria is not for characters like Bola Tinubu. Look at how he mismanaged the resource of Lagos State. It is surprising that he can even dream of becoming the president of Nigeria. He is living in Cocoa, Cocoa Land. Cocoa Land sent said Bode. The former deputy national chairman of the PDP said Tinubu will be shocked by how things will go and how he will be double-crossed by those he is trusting on. Bode said the Southwest had quality leaders who could produce the next president of Nigeria. He, however, said Tinubu was not one of them. He said it would be an insult for the Southwest, which is the most suffocated region in the country, to settle for Tinubu. My people, the fact that the Southwest people bring Tinubu come as I because Tinubu let us dey understand say he na kingmaker and it don't help a lot of people reach big big position to achieve their dreams It is time for him to decide to become a president in Nigeria. And nothing can stop that. He wants to become president. And right now, Tinubu is not talking about his age. He's not talking about uh, uh, health, whether he get health issue. Because right now, this Lagos, the Southwest people now, many of them feel say, Bola Ahmed Tinubu, uh, he, he, he don't do this one. He do that one some of eh, them, wey be say bola ahmed don't make them to become oba He don't make them to become eh, governor wey we say na him dey put governor for there na him dey on the governor if the governor no lis ten to am wey be say he do out. right now a lot of southwest people now They talk say if southwest make mistake because na southwest like im bring tinubu come library uh, library uh, na southwest that is tinubu library oga bubu come southwest wey be say e deceive all the southwest people to take vote for this oga bubu right now oga bubu reach there kidnapping full everywhere for nigeria wey be say dem go kidnap pipo finish dem call the house of ransom wey be say dem know say the family sef dem no get dem need to go borrow money if the one wey be say e no see see money borrow they go permit the person. Eh? Now, they say that Tinubu like they won't vote for. For me, if they thought say they won't vote for Tinubu, make Tinubu Batalo go be like Yar'Adua, when we say e get health issue, when them uh, eh, Obasanjo carry Yar'Adua come, when they come put her there, e no reach, e no even say Yar'Adua pass there, e go. Now Tinubu now, even when he go meet Oga Buhari as he's talking, e had dey shake no be say me i like make southwest because me i want make southwest make e dey rule at least we get hope say e go better pass e go better pass dis oga buhari wey be say e dey there wey be say everything wey e dey do na for bandits na when e reach there na we come dey hear bandits dey collect ransom bandits people all the money wey dem dey collect na the way dem go take carry people from school children from school kidnap children from school like the day after and nobody dey arrest them we never see say dem talk say they don arrest test bandits o oh. we don do this one to dem o oh. but innocent people wey protest Like they, dey always dey arrest so right now di southwest they dey talk say make They bring another person come outside why a lot of them now fear no go let them fit talk say they wan bring another person come outside because dem feel say na tinubu like go become president so if tinubu wan become president but make e no go fuck the southwest up because of uh, age issue because make dem no go carry make no go fuck southwest people up because if something happen to tinubu like I mean god no let us see am like we say na na fulani pipo go come still continue to the route they go so this one na many people they fear say ah tinubu sixty nine wey talk say Abiola sixty the friend person we don't know tinubu for long time they let us still understand say no be be that sixty something wey talk say e be o oh. say e no be him at all eh. say oh God. tinubu said don't reach almost ninety ninety years plus like e day like oh God. tinubu don day. so imagine somebody wey be say he go oh oga bubu place oga bubu I sef still strong small I ah, arm still strong small pass tinubu own why tinubu eh to stand sef na problem for him? and like he wan up become president for 2023 imagine and if all these old people go they dem no come up for there in four years time oh. after four years again they go what still they go They go make sure say that two times eh they do as say e complete so my people, right now as i come across the news like to say make a carry am come here to question share am all my people make una no forget to let me know wetin una think for the comment section and if una never subscribe make una subscribe so that i no go miss any latest gist wey i dey upload una bye bye till i come una witness na bye guys.